iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tugiye kubagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda turi tariki ya kane z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri kumwe nanjye Jeffrey mutagoma kugira ngo koko mu by'ukuri n'abantu barusheho kunyibonamo ngenda avuga nti rwose nzashaka umugore tudahuje ubwoko muhutukazi mbikora rwose ku bwende bwanjye mbikuye ku mutima ntabwo nari mbuze abandi bakobwa beza wenda bifuza ko twabana uwo ni thomas ntanshuti imwe uvuga ku ruhare yagize mu gikorwa cyo kwiyunga no kubabarira abandi nyuma y'aho jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane turanavuga ku myiteguro yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ku munyamerikakazi wafashwe bugwate mu gihugu cya uganda n'izindi tugarukaho mu kanya ariko reka tubanze tubagezeho amakuru yo hirya no hino ku isi tugezwaho na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize bwakeye amahoro bwakeye amahoro jofre ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika abategetsi muri etiyopiya bitezwe kuri uyu wa kane gushyikiriza ibyavuye mu matohoza ku mpanuka y'indege yo mu bwoko bwa boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi yahitanye ubuzima bw'abantu ijana na mirongo itanu n'indwi nk'uko byatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ejo ku munsi wa gatatu icyo cegeranyo cy'ibyatohojwe kuri iyo mpanuka yabaye ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu gishobora gutangazwa kuri uyu wa kane rero mu gitondo mu masaha ya etiyopiya nk'uko byashyikirijwe n'abantu begereye ayo matohoza batashimye kumenyekana abashinzwe kugenzura indege mu ku isi yose barafashe ingingo yo kubuza indege za boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max kuguruka mu kwezi guheze ni nyuma y'impanuka y'indege ya ethiopian airlines yabaye haheze amezi atashika atanu aho mu kwezi kw'icumi indege yo muri ubwo bwoko nyine y'isosiyete lion air muri indonesia igiriye impanuka yahitanye abantu ijana na mirongo umunani n'icyenda Mozambique hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo baratanguye isekeza ryo gutanga inshansho za korera ejo kuwa gatatu mu gisagara ca Beira aho abashika umuriyoni basinzikajwe n'ico gihuhusi kivanze n'imvura cateziriwe idayi abategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko barakora bihuta kugira bahagarike ico kiza kimaze guhitana ubuzima bw'abantu babiri abafashwe na korera nabo bakaba bashitse ku gihumbi abo bategetsi batanguje iryo sekeza mu ntumbero yo kugerageza guhagarika ibitigiri vy'abandura vyiyongera ku murindi munini aya makuru ijwi rya amerika riyakesha umumenyeshamakuru waryo muri mozambike mohamed yusufu ari mu gisagara ca beira muri amerika sena ya leta z'ubumwe za amerika ejo ku wa gatatu yarateguye integuro y'itegeko rigamije kugarukana intwari ya demokarasi muri venezuela biciye mu gufasha ico gihugu kunagura ubutunzi no guhamagarira ibihugu bicuritse na leta z'ubumwe za amerika gufatira ibihano leta ya nicolas maduro iyo nteguro y'itegeko isaba ko haba inyishu iciye mu mahoro na demokarasi muri venezuela kandi yemereye leta ya trump gutanga izindi miliyoni amajana ane z'amadolari y'abanyamerika y'imfashanyo ku banyagihugu muri venezuela leta z'ubumwe za amerika zemeza ko zishobora gukuraho ibihano byafatiwe abategetsi ba venezuela ariko batagirizwa guhotera uburenganzira bwa muntu ariko mu gihe bokwemera ko yuan guaido ariwe perezida w'imfatakibanza amerika kandi ngo ishobora gukorana n'ibigo mpuzamakungu mu by'ubutunzi bikongera kunagura ubutunzi bwa venezuela ariko nahone mu gihe leta ya maduro izoba yasezerewe ku butegetsi muri amerika kandi perezida donald trump yongeye kuvuga ko amerika ishobora kugara urubibe rwayo na mexique yasabye inama nshingamateka gufata ingingo zo guhangana n'ibibazo by'abimukira n'umutekano vuba bwangu avuga ko ibyo bibazo birimwo guteza ibihe bidasanzwe mu gihugu abicishije ku rubuga rwe rwa twitter perezida trump yavuze mu gihe ko mu gihe atacokorwa umupaka wose cyangwa igice kinini cyawo kizofungwa urunani rw'abadandaza muri leta z'ubumwe za amerika rwavuze ko rwamaze kugeza impungenge zarwo mu biro bya perezida trump ku birabana n'ifungwa ry'umupaka wayo na mexique perezida wa mexique nawe andres manuel lopez obrador we yavuze ko atabibazo bikomeye biri ku mupaka wa amerika na mexique yabwiye abamenyeshamakuru ko umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'igihugu ciwe witwa Marcelo Ebrard abandanya kugirana ibiganiro na Amerika kugira ngo umupaka w'ibyo bihugu byose ugume wuguruwe umunyasomaria yari yahungiye ubwa mbere mu gihugu cya afurika y'epfo mu nyuma ahungira muri leta z'ubumwe za amerika ahunze intambara mu gihugu ciwe ari mu bantu cumi na babiri bishwe mu gitero cya bombe yatezwe mu modokari hanze y'inzu y'uburiro y'imogadisho ku munsi wa kane w'indwi iheze ahmed salah hassan w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda yari afise umugore n'umwana w'imyaka itandatu yasubijwe muri somaliya muri bibiri na cumi n'indwi inyuma yo kwimwa ubuhungiro muri leta z'ubumwe za amerika intambara yo muri somaliya irimwo abarwanya abagwana bapfa amoko umuhari w'iterabwoba al-shababu leta ya somaliya n'abasirikare bayo hamwe n'inteko z'umuryango umwe bwa afurika zahitanye amajana y'abasivile mu mwaka uheze nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe rijejwe guharanira agateka ka muntu human right watch hasane ari mu banyasomaliya bashika amajana atatu na mirongo itanu basubijwe mu gihugu bakuwe muri leta z'ubumwe za amerika hagati y'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi gushika muri bibiri na cumi n'umunani nk'uko abashingwamanza baburanira babibwiye ijwi rya amerika igisata c'igisomaliya
Aloys Bigirimana turagushimiye ku makuru umaze kudushyikiriza mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika muratwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresi yacu ya email radiyo yacu at gmail com na facebook kuri adresi radiyo yacu no kuri sayiti yacu ariyo wa eshatu radiyo yacu voa com amakuru yo mu karere muri iki gitondo tuyahere mu rwanda aho habura iminsi itatu ngo igihugu gitangire kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ejo kuwa gatatu urubyiruko rusaga magana abiri mirongo itanu rwaturutse mu gihugu hose abategetsi barusobanurira amateka yaranze u Rwanda yatumye rugera kuri jenoside maze barusaba kuzirinda kugwa mu mutego w'urubyiruko rwishoye muri jenoside asoma utakaboye abahaye ibiganiro urwo rubyiruko benshi bibanze ku mateka yaranze u rwanda mbere ya jenoside iyamuremye auguste umwe mu bagize akanama ngishwanama k'inararibonye z'igihugu yagarutse mu bihe bya mbere ya jenoside avuga uburyo ku buyobozi bwa mbere ya jenoside bwaranzwe n'itoteza ry'abatutsi ndetse no kubaheza mu mashuri no ku mirimo iyamuremye yabwiye urwo rubyiruko ko we yagize amahirwe akanga gukomeza gukurikira guverinoma yahezaga bamwe mu banyarwanda agahitamo kuva mu ishyaka rya perezida habyarimana yuvenali rya mrnd akajya mu ishyaka ritavuga batavuga rumwe na MRND mu gihugu twabayemo buri wese yari mu ishyaka rya rya MRND yari itegeko nshinga kuva muri mirongo irindwi n'umunani abanyarwanda bose bari muri iryo shyaka nubwo rwahezaga ariko abantu bose bari ariko aho amashyaka aziye washoboraga guhitamo ni nubwo nari umuyobozi nahisemo ko ngiye mu ishyaka ritari MRND nagiye muri peside nari nagiye no kuri lisite nsimbura witwaga gatabazi kuri lisite nzaba minisitire muri guverinoma y'inzibacyuho yaguye ubu butumwa wasangaga urubyiruko rufite inyota yo kubwumva ndetse abenshi bafite amatsiko yo kumenya uko byari byifashe mu gihe cy'ubuyobozi bwa habyarimana abasore n'inkumi bari muri iyi nama benshi baracyari bato bari munsi y'imyaka mirongo itatu bagize amatsiko yo kumenya uko iyamuremye auguste yatinyutse akitandukanya na mrnd n'uko yaje kurokoka jenoside mu gihe hari benshi batavugaga rumwe na mrnd bayiguyemo uri mu bantu batari bafite imyumvire imwe na leta y'icyo gihe muri mirongo icyenda na kane andibaza kandi mu biganiro byinshi byari duhabwa n'abantu batandukanye b'inararibonye cyangwa bari bariho icyo gihe baza ayo mateka batubwira ko umuntu wese wari ufite imyumvire isa nk'aho idahuje nabo ntabwo yagiraga amahirwe yo kubaho mu yandi magambo nawe baramwicaga ndibaza gute wowe washoboye gusavayivinga kandi utari ugushyigikiye iyamuremye Auguste ni umukwe wahoze ari perezida sindi ku bwabo Theodore wayoboraga u Rwanda muri guverinoma y'abatabazi yasobanuye urwo rubyiruko uko yarokotse jenoside arikesha uwari sebukwe nababwira ko nashoboraga kwiga ariko nagize imana n'ibyago imana ya mbere eh, umunsi indege igwa sinari i kigali nari muri misiyo ku gisenyi kubera ko abana banjye nari nabasize hano ndagaruka i kigali nsanga ariko mbabwire imana ugira imana ukagira nababwiye ko sekuru w'abana banjye yari yabaye perezida abana arabakiza arabajyana ari abana barabajyana nanjye nyuma aza kumpungisha I- ibyo rero ni amateka nta Ibi biganiro byafunguwe na Minisitiri w'Urubyiruko mu Rwanda Mbabazi Rosemary akaba yibukije urubyiruko ko icuraburindi igihugu cyanyuzemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri mirongo icyenda na kane rigizwemo uruhare n'urubyiruko rwanganaga nabo icyo gihe maze asaba urwo rubyiruko rw'iki gihe gukora ibitandukanye n'ibya bagenzi babo bakoze muri Jenoside.
ni ukugira ngo dutegure urubyiruko ah, muri ibi bihe tugiyemo byo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu ariko no kugira ngo twumve commitment cyangwa ah, kwiyemeza k'urubyiruko kugira ngo iki gihugu cyacu gikomeze gitere imbere kurushaho turasaba urubyiruko rwose kugira uruhare mu biganiro bitangwa mu midugudu yabo ah, muri iyi gahunda yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi turasaba urubyiruko kwegera abakecuru n'abasaza twifuza yuko urubyiruko ruba ari rwa rubyiruko rufite amaso areba ibindi aho abandi baganya bo bakahabona ibisubizo gukomeza uru rubyiruko iki gihugu cyacu kugira ngo gikomeze gitere imbere nuko urubyiruko rwagira imibonere n'imyumvire n'imitekerereze yindi itandukanye n'urubyiruko rwaranze ariya mateka mabi tuvuga gahunda yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi ibayeho mu komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside cnlg ivuga ko izashyira umwihariko ku rubyiruko kuko ari rwo rugize umubare munini w'abanyarwanda imibare igaragaza ko abanyarwanda bari munsi y'imyaka makumyabiri n'itanu bangana na mirongo itanu n'umunani ku ijana mu gihe abari munsi y'imyaka mirongo itatu aribo bari mu cyiciro cy'urubyiruko bagizwe na mirongo irindwi ku ijana bivuze ko umubare munini w'abanyarwanda ari urubyiruko ibi bikaba ari byo bituma ibikorwa byo kwibuka bizaha uruhare runini abakiri bato asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda aho hirya no hino muri icyo gihugu hari imiryango ivuga ko yiyunze ikabana mu mahoro ku buryo yemeza kwitagipfa ibibazo by'amoko byanabaye intandaro ya jenoside umurongo w'ubutegetsi bw'u rwanda ni uko abanyarwanda babana nta kibatanya eric bagira ubusa aratubwira uko imwe muri iyo miryango ibanye ariko ndavuga nti rwose ibi bintu by'amateka mabi yabaye imana inyongerera imbaraga mu by'ukuri eh, bitamuhungabanya numve ko rwose mpore nkomeye kuri uwo muhigo wo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge ni ubuhamya bwa bwana thomas nta nshuti imwe warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane nta nshuti imwe atuye mu murenge wa mutete mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda jenoside yabaye afite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko nta nshuti imwe avuga ko jenoside ikirangira bitari byoroshye kongera kubana n'abamwiciye abe ariko aza gufashwa n'uko yari umukozi w'imana muri santarari ya mutete guhuza abahutu n'abatutsi nabwo aho kuri santarari nk'umurimo wa nta nshuti imwe ngo ryari ihurizo rikomeye natangiye guhura n'ikigeragezo rwose abantu bene wacu barokotse batangiye kutishimira yuko ngo nakira abantu bose mu kiliziya ngo bakumva yuko nagira abo mpeza ngo abicanyi bagahezwa ntibinjire mu kiliziya ariko nda- ndababwira nti rero mu by'ukuri mu kiliziya ni mu nzu y'imana njyewe ntabwo mfite uburenganzira bwo kuza abantu kuza gusenga niba hari abakoze ibyaha ubutabera burahari uzabakurikirana mu buhamya bwe bwana nta nshuti imwe avuga ko uko imyaka yagiye ishira ariko abantu barushijeho gukira ibikomere by'amateka asharira ya jenoside banyuzemo nta nshuti imwe yarenze ibyo guhuriza abahutu n'abatutsi ku ijambo ry'imana ahitamo gushaka umugore badahuje ubwoko agamije gushimangira ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo koko mu by'ukuri n'abantu barusheho kunyibonamo njye ndavuga nti rwose nzashaka umugore tudahuje ubwoko w'umuhutukazi mbikora rwose ku bwende bwanjye nabi- mbikuye ku mutima Eh, ntabwo nari mbuze abandi bakobwa beza wenda ba- bifuzaga ko twabana abacikacumu ariko icyo gitekerezo kinzamo navuga ngiye gushaka umuhutukazi hanyuma bigaragare ko mu by'ukuri ya nzira y'ubumwe n'ubwiyunge mu by'ukuri tu- tu- i- ihamye koko bwana nta nshuti imwe avuga ko mu gihe cyo kurambagiza uyu mukobwa batari bahuje ubwoko hatangiye icyo kumuca intege mu bavandimwe b'impande zombi ariko ngo byamubereye ikinyuranyo ku munsi w'ubukwe tega amatwi ubwo abantu bene wacu bamwe batangira kuvuga ngo aha ngo yagiye gushaka mu nterahamwe batangira kubihirwa batangira rwose kutabyishimira nkabwira umukobwa ni rero amagambo uzumva uzajya uyihorera icyo nagukundiye nawe icyo wankundiye kirahari ahubwo ubukwe turabutegura buragera ariko mu by'ukuri ubukwe nakoze icyo gihe navuga ko bwari ubukwe budasanzwe kuko abantu bose barabutashye kiriziyeri yuzuye no mu mashaperi baba ari abacitse ku icumu baba ari abahutu bene wacu bakoze amahano mu by'ukuri wabonaga ari ikintu kidasanzwe ku ruhande rw'umukobwa ariko we ngo nta bikorwa by'urucantege yigeze ahura nabyo kugeza n'ubu ni madame Laurence niyo nsaba nawe jenoside yabaye afite imyaka cumi n'ine y'amavuko ibyo bintu ntabyo nigeze mbona iwacu kubera yuko mu kurambagizwa kwanjye hari harimo abahutu harimo abatutsi no kuza kunsaba byari uko ibyo bintu byo gutana amagambo ntabyo nigeze mbona baje batebutse ubukwe uko bisanzwe nuko barasabisha nuko barashyingira nyuma y'imyaka cumi n'irindwi bwana nta nshuti imwe ashakanye n'amadame niyo nsaba bamaze kubyarana abana batanu kandi babanye neza haba ku ruhande rwabo nk'umugabo n'umugore ndetse no ku bavandimwe intumbero kuri bo ni iterambere kimwe mu byatsimbataje ubumwe n'ubwiyunge hirya no hino mu rwanda harimo na komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya kiliziya gatolika mu rwanda aho yagize uruhare rukomeye mu kubumbira impande zombi mu matsinda y'ubumwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ufatiye kwi iheruka yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyira igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kuri mirongo cyenda na kabiri n'ibice bitanu ku ijana gusa ngo haracyari izindi mbogamizi uyu ni bwana fideli ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imbogamizi eshatu z'ingenzi iya mbere ni iy'abantu bamwe bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ni imbogamizi igihari icya kabiri ni iy'abantu bake bakirebera bakarebera n'abandi mu ndorerwamo z'amoko imbogamizi yindi ni ibikomere ibikomere byari amateka y'umwijima amateka ashaririye abanyarwanda twanyuzemo kuri izo mbogamizi zisobanurwa na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imibare igaragaza ko abagera kuri makumyabiri n'umunani ku ijana bakirebera bakanarebera bagenzi babo mu ndorerwamo y'amoko makumyabiri na barindwi ku ijana nabo bakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside abandi mirongo itatu n'umwe ku ijana nabo bakigaragaza ko habayeho uburangare bw'ubutegetsi jenoside yakongera kuba gusa mirongo cyenda ku ijana bo bashingira ku mibanire y'abanyarwanda n'ingufu z'ubutegetsi mu kubunga bakemeza ko jenoside itasubira ukundi intero ni never again ntibizasubira ukundi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikavuga ko hari amahame bakomeyeho agamije gukomeza gusigasira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ihame ryo kwibuka jenoside duharanira ko itazongera kubaho ukundi n'ihame ryo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ayo mahame uko ari abiri yashyizwe mu mahame shingiro ngenderwaho mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda akaba ari nayo mpamvu buri mwaka mu rwanda habaho ibikorwa byo kwibuka jenoside tutagomba kurambirwa bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali polisi yo muri uganda iravuga ko abantu bitwaje intwaro bafashe bugwate umunyamerikakazi n'umushoferi wari umutwaye mu modoka bari muri pariki iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu barasaba ibihumbi magana atanu by'amadolari y'amerika kugira ngo barekure abo bantu ignatius bahizi ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda mugenzi wacu fidel niyongabo yatangiye amubaza uko ibintu bihagaze umuhigo wo gushaka abo bashimuswe uracyakomeje igipolisi imaze gusohora ikindi cyegeranyo kivuga yuko iyi polisi gishinzwe ubukerarugendo bafatanyije n'igisirikare cya uganda hamwe n'abashinzwe umutekano w'amaparike abamaze gufunga inzira zose ziva muri uganda ziza muri kongo aho iyo parike ihanye umupaka na repubulika ya kongo aho ni mu burengerazuba bw'igihugu kugerageza gushaka abo bantu rero igipolisi akaba kivuga ko bakeka ko abo bantu bashobora kuba bakiye mu ishyamba batarambuka umupaka ngo bajye nko muri kongo nubwo kuko hari umupaka w'urugendo rurerure aho iryo shyamba ritandukanye na repubulika ya kongo ni irya mbere ibintu biba nk'ibyo muri iyo parike muri iyo parike ya queen elizabeth nariyo parike ikomeye cyane igendwa cyane n'abakerarugendo n'ubwa mbere ibi bibaye ntabwo byari byarigeze bibaho byo gushimuta abantu abakerarugendo muri iyo parike amakuru tubona ni uko bari abakerarugendo batatu hamwe n'umushoferi wabo washimuswe yitwa kimbare shiu endekot umunyamerikakazi w'imyaka mirongo itatu n'itanu hamwe n'umushoferi we jean paul wahubwe n'igihugu bwa congo ariko ukorera muri uganda abandi bagenzi babo bakaba bari umukecuru n'umugabo we nabo bari bari n'abo bantu kandi bakaba babateze mu ishyamba hanyuma ababashimusi bari bitwaje imbunda ari bane nyuma batwara n'imfunguzo z'imodoka yabo ku buryo abasigaye babuze uko bagenda kugeza ubwo bahamagariye abantu bakaza kubatabara urakoze yari mugenzi wacu bahizi ignatius ubandanye udukurikiranira iyo nkuru utubwire amakuru mu makuru yacu ari imbere utubwire uko ibintu bizoba byifashe muri icyo gikorwa cyo guhiga bakoze ubwo bubushya
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abari mu bikorwa byo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya ebola mu ntara za kivu y'amajyaruguru na ituri baravuga ko hakiri uturere tugenzurwa n'inyeshyamba ku buryo two bataratugeramo baravuga ko ingendo za bamwe mu banduye iyi virusi nazo zirimo kongera ibyago by'ubwandu bushya inkuru ya claude ganza munyamagana kuva icyorezo cya ebola cyongeye kwaduka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku itariki umunani z'ukwezi kwa munani k'umwaka ushize imibare y'abamaze kwandura n'abo ebola imaze guhitanira akomeza kugenda izamuka nubwo inzego z'ubuzima zishimira intambwe yatewe mu gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo mu byo minisiteri y'ubuzima yishimira harimo kuba amagingo ya nta ebola iragaragara mu mijyi minini cyangwa mu bihugu bihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo kubera ingamba zashyizweho mu guhangana n'ikwirakwira rya virusi ya ebola cyakora ibyago by'uko naho yahagera biracyahari uyu ni dr aruna abedi umukozi wa minisiteri y'ubuzima ukuriye itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola virusi ya ebola siyo buryo igoranye nk'abaturage hari abantu batatworohereza akazi kandi kuri ibyo hariyongeraho kuba turimo gukorera mu turere tugoranye cyane turimo intambara imitwe yitwaje intwaro nka mayimayi n'inyeshyamba za adf zidatuma dukurikirana abarwayi uko bikwiye nko mu duce turi mu murongo utukura iyo rero umurwayi yinjiye mu duce tugenzurwa na mayimayi cyangwa adf cyangwa n'ahandi tutagera ubwo ntabagikurikiranwe cyangwa se ngo n'abahuye nawe babe bahabwa urukingo indi ngingo ni y'uko abantu bagenda cyane ntibahama hamwe uyu munsi usanga umuntu ukeka ko yanduye ari gutembo ejo ukumva ari goma ejo bundi akazaba ari ibeni twagerageje gushyiraho serivisi yo gukurikirana abaketsweho iyi virusi aho bari hose kugira ngo twirinde ko bakwanduza bo mu bindi bice dr aruna anagaruka ku gitero cyo ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa kabiri cyasize gitwitse igice kimwe cy'ikigo gikurikirana abarwayi ba ebola hitwa katwa ariko ubu cyarasanwe gisubukura ibikorwa byacyo ku itariki mirongo itatu z'ukwezi gushize dr aruna abed ukuriye ibikorwa byo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya ebola mu ntara ya kivu y'amajyaruguru n'iya ituri ananenga bamwe mu banyepolitike bahaga abaturage amakuru y'ibinyoma kuri ebola bagamije kubareshya ngo babatore bamwe mu banyepolitike nabo baratugora ku banyepolitike benshi batanga amakuru atari yo kuri ebola kugira ngo batorwe kandi nyamara baroha abaturage bakaba bapfa bitari ngombwa kuba umunyepolitike atinyuka akavuga ko ebola itabaho ko ahubwo ari ubucuruzi mbibona nk'ubugwari bari bakwiye ahubwo kudufasha niba bakunda abaturage babo bakababwiza ukuri kugira ngo nabo batange umusanzu mu kurwanya ebola kandi babigize ibyabo birashoboka cyane rwose ko mu kwezi kumwe ikwirakwira rya ebola ryaba ariko mwe mu nkokora aruna avuga ko nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo bivura ebola bya katwa na butembo abakekwaho ebola bongeye gusuzumwa uko bikwiye n'abarwayi bose bagarurwa mu bitaro bakomeza kwitabwaho cyakora avuga ko mu gihe bari basohotse ibitaro hari abapfuye hanaboneka ubwandu bushya bwinshi kandi mu gihe gito kuko hatari gikurikirana ingaruka byagize ni uko abagombaga gukingirwa batakingiwe bituma barwara niyo mpamvu nyuma y'igitero twabonye abantu benshi banduye ikindi kandi iyo hari umuntu wishwe na ebola twohereza itsinda rijya gushyingura mu buryo bwizewe kugira ngo uwo murambo utagira abo wanduza ariko muri kiriya gihe hari abapfiriye mu giturage bashyingurwa mu kavuyo kandi iyo bidakozwe neza umurambo umwe ushobora kwanduza abantu bari hagati ya batanu n'icumi imibare iheruka yatanzwe na minisiteri y'ubuzima ku itariki mirongo itatu z'ukwezi gushize igaragaza ko abantu igihumbi na mirongo itandatu n'icyenda aribo banduye ebola kuva yaduka mu mwaka ushize igihumbi na batatu muri bo ntibishidikanywaho naho mirongo itandatu na batandatu baracyayikekwaho mu gihe abandi magana atatu na makumyabiri n'icyenda bamaze kuyikira minisiteri y'ubuzima kandi ivuga ko abantu magana atandatu mirongo itandatu na batanu aribo bamaze gupfa magana atanu mirongo icyenda n'icyenda byemejwe ko bazize ebola mu gihe mirongo itandatu na batandatu bikekwa ko ariyo yabishe iyi minisiteri inavuga ko abantu magana abiri na mirongo icyenda na batandatu bagisuzumwa hakaba hataramenyekana abayanduye n'abakekwa muri rusange hamaze gukingirwa abasaga ibihumbi mirongo icyenda na bitatu magana abiri abenshi bakaba ari ab'ikatwa beni na butembo ndetse hari n'abakabaka ibihumbi bitatu bamaze gukingirwa mu mujyi wa goma amakuru atangwa na minisiteri y'ubuzima yemeza ko hamaze kwandura abantu mirongo inani n'umwe mu bakora mu rwego rw'ubuzima makumyabiri n'umunani muri bo akaba ari bo bamaze guhitanwa na ebola muri aya mezi akabakaba umunani reka nibutse ko iki cyorezo cya ebola cyadutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku nshuro ya cumi kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu kikaba aricyo cyorezo cya kabiri gikomeye nyuma y'icyashegesha uburengerazuba bwa afurika mu bihumbi bibiri na cumi na kane cyahitanye abasaga ibihumbi cumi na kimwe claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri imeri kuri radiyo yacu at gmail doti komu cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye inshuti mukunda ijwi rya amerika turabashimiye kuba mwaduteze amatwi muri iki gitondo tubararikire no gukomeza gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya amerika dushimire injiniya uri ku buhanga bw'ibyuma muri aka kanya na fatu alimasi karara wegeranije bino biganiro njye mwumva ndi jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika